iri ni ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa mbere tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika Vivra Continuons le combat Vivra Continuons
abo ni bamwe mu bantu bari mu myigaragambyo i Paris umurwa mukuru w'ubufaransa basaba ko inama ku mihindagurikire y'ibihe ikwiye kugera ku mwanzuro uzafasha kugabanya kohereza ibyuka bihumanya ikirere iyi nkuru n'izindi zivwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloys Bigirimana
mwaramutse edi mwaramutse namwe mwese muri ko murakurikirana ijwi rya amerika mu gihugu cya burkina faso abanyagihugu ejo ku munsi w'imana bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka muco ababikurikiranira hafi bise amatora yugururiwe bose abantu bashika miliyoni zitanu nibo bari biteguye gutora mu bakandida cumi na bane bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu abategetsi bamenyesha ko batanguye guharura amajwi ibiharuro vya mbere vy'imfatakibanza bitekanijwe gusohoka kuri uyu wa mbere mu gihe atanumwe yokwiza amajwi arenga mirongo itanu kw'ijana mu gice ca mbere hazoca hatunganywa amatora y'igice cya kabiri perezida blaise compaore yatwaye burkina faso imyaka mirongo ibiri n'indwi mu nyuma agerageje guhindura ibwirizwa nshingiro kugira abandanye gutwara abanyagihugu baciye bamwiyamiriza aca ahitamo gutanga imihoho haciye hashingwa leta mfatakibanza itegura amatora yari atekanijwe mu kwezi kwa cumi guheze haca hacamwo kugomba gutembagaza leta bituma amatora aca yigizwa imbere mu gihugu cya Centrafrique papa francisco mu rugendo rwiwe harimwo muri icyo gihugu yahamagariye abanyagihugu baho gushyira hasi ibigwanisho no guhagarika imvururu ziri hagati y'abenegihugu papa francisco yashyitse ibangi ku mugwa mukuru wa Centrafrique ejo ku munsi w'imana gushyigikira amahoro muri icyo gihugu cyatabaguwe n'intambara hagati y'abakirisitu n'abamizirima mu nkuka y'imisa yakoreye muri katedrale y'ibangi papa francisco yasabye abo bose bafise ibigwanisho byica kubishyira hasi abasaba gufata ibigwanisho by'ukwizera urukundo n'amahoro papa francisco afise ibyizigiro ko amatora yimirije muri ico gihugu azotuma kiva mu njyane kirimwo imbere y'uko papa ashika muri ico gihugu perezida catherine samba panza wa centrafrique yamenyesheje ku munsi wa gatandatu ko papa francisco ari intumwa y'amahoro kuri icyo gihugu cya centrafrique mu gihugu cya siriya naho abantu cumi n'umunani barahitanywe n'ibitero by'indege abandi bashika mirongo ine barakomereka mu buraruko bwa siriya amashyirahamwe y'abanyesiriya aharanira agateka ka muntu yamenyesheje ko ivyo bitero vyabaye ejo ku munsi w'imana vyagabwe n'indege z'intambara z'uburusiya ivyo bitero vyagabwe mu kibanza c'ubucuruzi gihurirwamo n'abantu benshi cyane nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu rifise icicaro mu bwongereza ivyo bitero vyabereye ahitwa ariha mu gisagara cyo mu ntara ya idribe kiri ku birometero mirongo ibiri uva ku rubibe rwa turukiya ako gace karimwo abagwanyi b'aba islamiste n'abo mu muhari w'ishami rya al qaida witwa nusura mu gihugu cya turikiya naho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryemeye kuzofashisha igihugu cya turukiya imiliyaridi zitatu n'imiliyoni zibiri z'amadolari y'abanyamerika kugira gihangane n'ikibazo cy'impunzi zashikiye muri icyo gihugu ayo masezerano yasinywe ejo ku munsi wa mungu mu nama yabereye i buruseli mu bubirigi ku cyicaro cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya igitigiri kinini cy'impunzi z'abanyesiriya zinjiye mu bugiriki no muri bulugariya uyu mwaka zivuga ko zaciye muri turukiya turukiya cemerewe ko gishobora caremerewe ko gishobora kwinjira mu muryango wa burayi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi ariko gushika ubu ntikiriyunga n'uwo muryango kuko kitarashitsa ibisabwa vyose muri turukiya kandi abantu baharugwa mu bihumbi baritavye umuhango wo gufuba umushingwamanza kandi akaba yaraharaniye agateka ka muntu azwi ku izina rya tahil lc tahil lc yagandaguwe ku munsi wa gatandatu mu ntambara y'amasasu yahuje abarobere b'abakirde hamwe n'abasirikare ba leta ya mu gisagara ca diyar kabire kiri mu bumanuko bwa turukiya abapolisi babiri nabo barahasize ubuzima muri ico gitero minisitiri wa mbere wa turukiya ahmed davutorgu yamenyesheje ko atoshoka avuga ko urwo rupfu rw'uwo mushingwamanza tahir lc ari iterabwoba canke ko yahitanywe n'amasasu amakuru atangwa n'ababibonye avuga ko abagizi ba nabi barashe amasasu tahir lc hamwe n'abandi baharanira agateka ka muntu bari kumwe bahejeje kuremesha ikiganiro n'abamenyesha amakuru niyo yaciye iba imbarutso y'amasasu hagati y'abarobere b'abakirde n'abajejwe umutekano ba turukiya nk'uko amakuru abandanya abivuga muri pakisitani naho abategetsi ba pakisitani hamwe n'abarongoye umugwi w'abanasionaliste b'abapashtune bamenyesha ko perezida ashirafu gani wa afghanistan yemeye kuganira na minisitiri wa mbere wa pakisitani nawaz sharife i Paris aho bazoba bayitavye inama ku bidukikije itangura kuri uno wa mbere izo mpande uko ari zibiri byitezwe ko baganira ukuntu bohagarika uruhagarara ruri hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri bazorabira hamwe kandi ingene hosubira gutangura ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloise bigirimana guhera kuri uyu wa mbere tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe ipari mu gihugu cy'ubufaransa haratangira inama y'umuryango w'abibumbye ku ihindagurika ry'ibihe yiswe cop makumyabiri na rimwe igitegerejwe cyane muri iyo nama ni uko ibihugu bikomeye n'ibikize cyane ku isi bishobora gusinya ku masezerano abisaba kugabanya ibyuka bihumanya ikirere umunyamakuru wacu diane ninahazwe ari i pari mu bufaransa aho akomeje gukurikirana imirimo y'iyo nama
mu kibanza citiriwe repubulika place de la republique ku mugwa mukuru w'igihugu c'ubufaransa paris ababujijwe kuja mu mabarabara ngo basabe ubutungane bw'ibidukikije bafashe undi mukenyuro bamwe muri bo bariko bazunguruka ico kibanza bafise ivyapa biriko amajambo ahamagarira abakuru b'ibihugu gufata vyihuta mu minwe ikibazo c'ibidukikije abandi nabo bariko bakura ibirato vyabo babishira mu kibanza categuwe mu ntumbero yo kwerekana ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe kibaraje ishinga uko umwanya witera niko abantu biyongera bamwe muri bo barashize ubwoba binjiye mu mabarabara akikuje ikibanza cya repubulika baririmba bati abajeje umutekano bariko baragerageza guhagarika abariko bariyerekana ariko biranse bahisemo gutera ivyuka vyokera uno mu bari bazindutse gusaba ibidukikije ngo vyubahirizwe ati ntituyobewe iterabwoba rihari ariko nibumve ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe gikomeye turafise amakenga ariko ku bantu turi ngaha icihutirwa ni ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe nta nama nk'iyi ishobora kuba abari mu mashirahamwe yigenga bakabuzwa guserura ikiri ku mutima birababaje ko batubujije kwiyerekana ariko nta kundi mu gihe mu nama nk'izi byari bimenyerewe ko abakuru b'ibihugu bashika ku munota wa nyuma kugira ngo bashikirizwe ivyegeranyo vy'ibisabwa n'abahinga muri no nama ya mirongo ibiri na rimwe bashimye kuhaba mu ntango z'inama mu mashirahamwe aharanira ibidukikije bakabona yuko iryo hinduka ry'ikirangamisi n'akarangamutima k'inama mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe biri n'ico bisigura For us, uh, this is very unprecedented kuri twebwe ni imboneka rimwe ntitwari bwigere tubona ibintu nk'ibyo kuba rero abakuru b'ibihugu baje mu ntango z'ino nama bishobora gusigura ibintu bibiri bashobora kuba bashaka gutanga intumbero itomoye abahinga bakorera ko bongera banerekana ishaka bafise ry'umwumvikano ku bibazo bizovugirwa muri iyo nama ariko rero bishobora no kuba intambamyi kuko abanyepolitike bashobora kumvikana hagati yabo imbere y'uko abahinga bumvikana ku byo kogwa biramutse bigenza uko tukabona ko urugamba twagwanye kuva kera rwo kugiraho ibihugu bihurije mu kugabanya ivyuka ruhava rusubira inyuma niko birashobora kugira ingaruka nziza canke bikaba intambamyi
Yes, it is an opportunity, but it could also be a threat to the talks.
ivyegeranyo bitandukanye bitegekanijwe kuzoshikirizwa muri ino nama birerekana ko atagikozwe ngo ivyuka birungikwa mu kirere bivuye ku mahinguriro bigabanuke isi izotera ishuha cane amazi y'amabahari nayo akaduga birengeje izo ngaruka mbi zikazokora hanini ku bihugu bitaratera imbere bamwe mu bava muri ivyo bihugu bakurikiranira hagufi zino nama bagasaba abakuru b'ibihugu gufata ingingo vyihuta ico turindiriye ni uko hafatwa ingingo zo gufasha ibihugu bitishoboye bakabironsa uburyo bwo kugira ngo bishobore avyene gutera imbere bitarinze gukurikira akayira kakurikijwe n'ibi bihugu bimaze gutera imbere kuko urabona yuko vyiteje imbere vyonona ibidukikije vyonona ikirere mu bakuru b'ibihugu bitezwe kuri uno wa mbere harimo perezida barack obama aramutse amerika kimwe mu bihugu bidomwa k'urutoke mu gufata iya mbere mu vyuka birungikwa mu kirere kubera amahinguriro na mugenzi we w'ubushinwa Xi Jinping ari mu bagirizwa kuba baratebeje gushira umukono ku masezerano yo kugabanya kurungika ivyuka mu kirere kirere haritezwe kandi abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango w'ibihugu vya buraya n'umuryango w'ibihugu vya afurika nka perezida paul kagame w'u rwanda igihugu c'u burundi kizoserukirwa n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu joseph butore i paris mu bufaransa diane ninahazwe ijwi rya amerika arakoze cyane diane ninahazwe inshuti mwese muduteze amatwi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radiyo yacu arobazi voa news akadomo com cyangwa mukadusanga ku rubuga rwacu ari rwo voa radiyo yacu aho ni kuri facebook mu burundi koronel serge kabanyura uyoboye akarere ka gatanu ka gisirikare mu ijoro ryo kuwa gatandatu yararusimbutse nyuma y'uko imodoka yari arimo iguye mu mutego w'abantu bitwaje intwaro ahitwa imajombe ni mu ntara ya bujumbura benshi bita rurari amakuru ava ahabereye uwo mutego avuga ko koroneli kabanyura n'abamurinda babiri bakomeretse fidelite yishatse adufitiye inkuru irambuye Ico gitero cabereye kwibarabara rya Bujumbura Jenda ahitwa ku Majombe muri zone Jenda komine Mugongomanga ku birometero bitatu na kimwe uva mu gisagara ca Bujumbura tuhageze twasanze ibisigarira vy'amasasu vyaba mirongo ibiri hari hakwiragiye n'amaraso haba mu ibarabara ca hirya no hino yaryo amakuru dukura mu micungaro y'ahabereye uwo mutego amenyesha ko ari ingihe c'isaha imwe n'inusu y'ijoro igihe hatangura kumvikana inkoho urumva ibintu inkoho zaravuze twari dushitse muhira ishazivugiye urumva ntitukizi ego twarazumvise cyane twe natwe tubaho haruguru gatonyi muri iki gitara nyene tuzatubona amasoro hari nka saa moya ni hafi n'inusu izo nkoro zumvikanye bivuye ku bw'amakuru twaronse ku mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bari bateze imiduga ibiri umwe ukaba wari mu bwoko bwa probox uwundi nawe ukaba wari mu bwoko bwa ti mbere havuye haza n'umuduga w'igisoda nawo nyene ucugwamwo batange bahagarika imodoka yari ishaje wo mu igenda bayikika mu ibarabara baca haza iyo ti iyo ti bacara babakora ati mwene muje harya tugiye tubice twigage bavuze twigage tubice zero hacaseruka imodoka y'igisoda barayirasa baca barasana n'ababasoda bati bari hejuru rero bari bafashe babakuyemwo baca barahunga bamwe bariruka abandi baca binyegeza mu mwoga kubw'ayo makuru nyene yawo micungaro yaho habereye uwo mutego uwo muduga w'igisirikare waguye muri uwo mutego warimwo kolonel serge kabanyura arongoye intara ya gatanu ya gisirikare igizwe n'intara za bururi rutana makamba na rumonge ayo makuru nyene abandanya yemeza yuko uyarongoye intara ya gatanu ya gisirikare be n'abamucungera babiri bakomeretse mu gisirikare c'u burundi aya makuru ntibayakane canke ngo bayemeze umuvugizi w'igisirikare kolonel gaspar baratuza yatubwiye ko ataragera ko gica ashikirije kubera ko ataratohoza neza idonido ry'ukugene vyagenze mwomenya yuko imitego mbere niyo atari ubwa mbere yibonekeza muri ako karere haracindwa izibiri nk'uko abo muri ako karere babitwiganira imodoka y'ishirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru limitelo iguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho ayo makuru nyene abandanya amenyesha yuko mu bari muri uwo muduga umwe muri bo yarapfuye uwundi nawe arakomereka abanyagihugu baho ku majombe bafise amakenga ko inzirakarengane buca zitangura gufatwa n'igipolisi zihogwa ivyo zitazi ico abanyagihugu basaba ni uko hoboneka amahoro muri komine ya mugongomanga intara ya bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika inshuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abarimu cyangwa abigisha b'abagore bo mu mujyi wa bujumbura kimwe n'uyoboye sindika y'abarimu bigisha amashuri yisumbuye konapesi baramagana urwandiko baherutse kohererezwa n'ubuyobozi bushinzwe uburezi muri uwo mujyi bubasaba umwirondoro wabo ikibateye amakenga ni uko basabwa no kugaragaza ubwoko bwabo ni inkuru ya evariste nziko banyanka
urwandiko ruteye amakenga abigisha b'abakenyezi bakorera mu gisagara ca bujumbura rubasaba gushirako amazina yabo nimero matrikire amashure uwo ari wese yize akaza akora n'ahakorera ahaba ubwoko bwiwe hamwe n'inimero ya telefone uwo mwigisha atashinye kwivuga izina ku mvu z'umutekano wiwe yabwijwe rya amerika k'urwo rwandiko rwahamuye abigisha na cane cane abakenyezi ruriko ruranatuma akazi katagenda neza asaba uwarutanze gusigura intumbero yarwo nk'uko abandanya bivuga bamaze kudusaba ngo tuvuge ubwoko bwacu dushire kwaho tuba dushire ko nimero za telefone ivyo nibaza ko bidasanzwe ibintu bimenywerewe uyu munsi mwigisha ntariko arigisha afise umutima mu nda murabona igihe turimwo ni igihe kidasanzwe rero uwo munsi umwigisha avuga ati twebwe agatwe kacu gahagaze kuri abo baturongoye mbere n'abigisha niba ariko baranabyuzuza ariko abadiregiteri bariko bariha uburenganzira bwo kuzuza izo fishi turasabye ko iyo fishi yohagarara byihuta tumenye icyo byari bigamije kuko naho byohagarara tutamenye icyo byari bigamije ni kwa kundi imitima y'abigisha iguma iri hejuru cyane urongoye sendika konapesi ihurikiyemo abigisha nabo nyine asangiye amakenga n'abo bigisha inyuma y'aho aboneye urwo rwandiko emmanuel mashandari amenyesha ko gushika ubu batazi iyo urwo rwandiko rwaje ruva kuko mu bushikiranganji bw'indero umuyobozi mukuru ajejwe abakozi n'akazi yamenyesheje ko urwo rwandiko rusaba uwo mwidondoro atari bo barutanze byamaze kubyumva rero nace ndondera ujejwe abakozi n'akazi mu bushikiranganji dusanze nsanzwe nkoreramo ni ukuvuga ubushikiranganji bw'amashure bw'indero yarambwiye ko icyo gipapuro atakitse acambaza ahubwo jewe nanje iyo naba nacumbise naciye namubwira nti baza urongoye amashure mu gihe mu gisagara ca Bujumbura mu nyuma rero baravugana ivyo bavugana ntavyo namenye mugabo mu nyishu yampaye narumvise ko umengo nawe nyene nabitahura neza uwo arongoye sendika konapesi nawe nyene asaba umuco kuri urwo rwandiko mu gihe atari irya mbere urwandiko nk'urwo rutangwa mu gisata c'indero rero n'ikindi gitangaje ni uko ibisa n'ibi twari twarabyumvise mu mwaka uheze mu gihugu hagati ayo bujuma ntibyari bwashikeho hoho rero byari byarungitswe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu none umunsi ko abajejwe akazi n'abakozi mu bushikiranganji bw'indero batakizi mwotubariza aho cuba cazananye abo basohoye urwo rupapuro twasaba yuko bodushikire bakadusigurira nitwasanga ari biteza imbere igihugu tuvyuzuze nibasanga nabo barihenze hanyuma nabo bitahure bahindure kugira ngo bakure ayo makenga ari ahari twarondeye kuri telefone renova nzeyimana ajejwe indero mu gisagara ca bujumbura avugwa n'abajejwe ico gisata mu makomine ko ari we yabarungikiye urwo rwandiko turamukena i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere ayo makuru twayateguriwe na jean claude munyandinda uri i kigali mu rwanda mu mukino wo gusiganwa ku magare nyuma y'igihe gito umukinnyi w'u rwanda yongeye kwegukana isiganwa mpuzamahanga turu di rwanda gahunda z'amarushanwa muri uwo mukino zirakomeje mu mpera z'iki cyumweru kwa gatandatu tariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi n'abiri hateganyijwe isiganwa ryateguwe ku bufatanye bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi n'akarere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo iri siganwa rizitabirwa n'abakinnyi bo mu makipe agize ishyirahamwe ferwasi ariyo benediction mu karere ka rubavu ami sportif y'i rwamagana sine elma yo kwa mayaga i nyamirambo cycling club for all y'i huye ikipe ya fly yo mu karere ka gasabo ndetse n'ikipe ya kiramuruzi abakinnyi bazasiganwa ku ntera y'ibirometero mirongo icyenda n'umunani aho bazahaguruka ku nkengero z'ishyamba rya nyungwe mu karere ka nyamagabe banyure mu karere ka huye basoreze mu mujyi wa nyanza nyuma yo kubanza kuzenguruka iyi nzira niyo yakoreshejwe mu isiganwa rwanda cycling cup mu gace karyo kitiriwe umuco race for culture icyo gihe uwabaye uwa mbere muri ako gace ni hadi janvier usanzwe akinira ikipe ya benediction mu karere ka rubavu usibye iri siganwa rizitabirwa n'abakinnyi bamenyera amarushanwa kuri uwo munsi mu mujyi wa nyanza hazaba n'irindi siganwa rigamije gushakisha abana bakiri bato bafite impano mu mukino w'amagare tugiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yamaze kubona itike yo gukina icyiciro cya kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya sekafa ku makipe y'ibihugu ririmo kubera muri etiyopiya muri iri rushanwa senior challenge u rwanda ruzacakirana na kenya ejo kuwa kabiri uyu mukino uzabanzirizwa n'uzahuza sudani na sudani y'epfo gahunda nyirizina ya kimwe cya kane kirangiza ariko iteganyijwe gutangira uyu munsi kuwa mbere aho uganda iza guhura na malawi tanzania igakina na etiyopiya mu majonjora mu matsinda ikipe y'u rwanda yari iherereye mu itsinda rya mbere hamwe na etiyopiya tanzania na somaliya ku ikubitiro amavubi y'u rwanda yatsinze etiyopiya igitego kimwe ku busa ku mukino ukurikiraho tanzania yatsinze u rwanda ibitego bibiri kuri kimwe hanyuma mu mukino usoza u rwanda rutsinda somaliya ibitego bitatu ku busa tukina umupira w'amaguru amakipe makumyabiri n'ane mu cyiciro cya kabiri yatangiye urugamba rwo guhatanira imyanya ibiri ya mbere kugira ngo haboneke amakipe azazamuka akerekeza mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'umwaka utaha aya makipe agabanyijemo amatsinda abiri amakipe ane azaba aya mbere muri buri tsinda azabona uburenganzira bwo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza bikomeze bityo kugeza igihe hazabonekera amakipe abiri azahatana ku mukino wa nyuma agahita ahabwa n'igihembo cyo kuzamurwa mu ntera yerekeza mu cyiciro cya mbere mu itsinda rya mbere dusangamo vision jeunesse nouvelle kaminuza y'u rwanda ishami rya huye la jeunesse esperance sorwate united stars gasabo united vision fc hope fc giti cy'inyoni intare na unity fc itsinda rya kabiri rigizwe na interforce etoile de l'est kirehe fc rugende miroplast heroes fc pepiniere asport isonga fc sec academy akagera fc na nyagatare fc yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ingingo igira mirongo ine na kabiri y'ibwirwa shingiro muri leta zunze ubumwe za amerika yatewe ko iri mu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itanu na rimwe ivuga ko ata muntu n'umwe akwiye gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro zirenga zibiri kandi ko ata muntu n'umwe yigeze kuba perezida cyangwa perezida w'imfatakibanza mu kiringo cy'imyaka irenga ibiri mu kiringo cyose cy'imyaka ine cyari cyagenewe uwundi mu perezida ashobora gutorwa mu kibanza cya perezida mu kindi kiringo iyo ngingo yahinduwe muri uyu mwaka yaratoreye inyishu impari zari zihari kuva amerika ikibaho ikibazo cyo kumenya ibiringo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika arekuriwe gutwara ibwirizwa shingiro rya leta zunze ubumwe za amerika ryemejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na mirongo inani n'icyenda ntiryavuga ibitigiri by'ibiringo perezida akwiye kurongora leta zunze ubumwe za amerika nyamara abanyamerika benshi bari bafite amakenga ko mu gihe umuperezida akunzwe n'abanyagihugu maze agatwara ibiringo byinshi yashobora guhinduka agatwaza igitugu kandi na leta yiwe ikarangwamo ruswa thomas jefferson ari nawe yanditse itangazo ryo kwikukira yari ahagaritswe umutima n'ukuntu shingiro ataco ryavuga ku biringo umukuru w'igihugu ategerezwa gutwara yaranditse agira ati ubwoba mfise kandi icyo ntakunda ni uko atakintu kigaragara cyerekana ukuntu perezida wa amerika abisikanya n'abandi ku butegetsi perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington yahisemo kuguma ku butegetsi mu biringo bibiri gusa inyifato yaciye ikurikizwa gushika aho perezida franklin d roosevelt atorewe mu kindi kiringo kigira gatatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine akongera agatorwa mu kiringo kigira kane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane urupfu rwiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na gatanu akiri mu ntango z'ikiringo ciwe kigira kane nirwo rwaciye rusubira kuvyura impari zerekeye ububasha bw'umukuru w'igihugu abandanije gutorwa mu bindi biringo vyinshi bwo gushobora kuba perezida akanashobora kurangura ayo mabanga nk'uko perezida barack obama yabivuze ariko arashikiriza ijambo ishyirahamwe rya afurika mu kwezi kw'indwi perezida nelson mandela yahora atwara igihugu cya afurika y'epfo hamwe na perezida wa amerika george washington baratanze iragi rikomeye kandi rirama kubera ibintu baranguye hamwe n'ukuntu bahisemo kuva ku butegetsi maze bakabushikiriza mu mahoro
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dusezeranaho reka arowizi bigira imana yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mu gihugu cya burkina faso abanyagihugu ejo ku munsi w'imana bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka muco ababikurikiranira hafi bise amatora yugururiwe bose abategetsi bamenyesha ko batanguye guharura amajwi ibiharuro vya mbere vy'imfatakibanza bitegekanijwe gusohoka kuri uyu wa mbere mu gihe abakandida cumi na bane atanu umwe yokwiza amajwi arenga mirongo itanu mu gice ca mbere hazoca hatunganywa amatora y'igice ca kabiri mu gihugu ca centre afrique naho papa francisco mu rugendo arimwo muri ico gihugu yahamagariye abanyagihugu baho gushyira hasi ibigwanisho no guhagarika imvururu ziri hagati y'abenegihugu mu nkuka y'imisa yakoreye muri katedrali y'ibangi papa francisco yasabye abo bose bafise ibigwanisho byica kubishyira hasi imbere y'uko papa ashika muri ico gihugu perezida catherine samba panza wa centre afrique yamenyesheje ku munsi wa gatandatu ko papa francisco ari intumwa y'amahoro kuri ico gihugu muri siriya naho abantu cumi n'umunani barahitanywe n'ibitero by'indege abandi bashika mirongo ine barakomereka mu buraruko bwa siriya amashyirahamwe y'abanyesiriya aharanira agateka ka muntu yamenyesheje ko ivyo bitero vyabaye jo kuwa mungu vyagabwe n'indege z'intambara z'uburusiya muri turukiya ishyirahamwe ry'ubumwe bwa burayi ryemeye kuzofashisha igihugu cya turukiya imiliyaridi zitatu n'imiliyoni zibiri z'amadolari y'abanyamerika kugira icyo gihugu gihangane n'ikibazo cy'impunzi zashikiye muri icyo gihugu cya turukiya igitigiri kinini cy'impunzi z'abanyesiriya zinjiye mu bugiriki na bulgariya uyu mwaka zaciye mu gihugu cya turukiya mu gihugu cya turukiya nyine abantu baharugwa mu bihumbi baritavye umuhango wo gufuba umushingwamanza kandi akaba n'uharanira agateka ka muntu azwi ku izina rya tahir rc tahir rc yagandaguwe ku munsi wa gatandatu mu ntambara y'amasasu yahuje abaroberi b'abakirde hamwe n'abasirikare ba leta mu gisagara ca diyar kabire kiri mu bumanuko bwa turukiya muri pakisitani naho abategetsi ba pakisitani hamwe n'abarongoye umugwi w'abanasionalisite b'abapashtune bamenyesha ko perezida ashraf ghani wa afghanistan yemeye kuganira na minisitiri wa mbere wa pakisitani nawaz sharif pari aho bazoba bitavye inama ku bidukikije itangura kuri uyu munsi ipari
inshuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwashyize hamwe ibi biganiro ni fatuma karara alimas amakuru mwayagezweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye ederwema mukomeze mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.